hello everyone welcome to Boss Corners tv if na today now you dey get the post say you never subscribe to my channel I abeg make you subscribe hit on the notification bell so that anytime when they dey bring new new videos they come you could see them. oh my correct subscriber mighty god will bless you and those one wey dey share me out those one wey dey go they come back god will bless you now. so guys i just get one video Yeah, when I want to talk about hmm, when I want to talk about guys. So my people yes so this life eh, is very very incredible you understand me guys this life is incredible and hmm, you can't believe it Sunday Igboho still same message upon all wetin dem do am upon all wia im dey for kotonu e still dey beg di obas say abeg make dem help dem take care of nigeria yoruba pipo excuse me since dat day wen dat tin happen <tsk> no be sunday igboho dey there since dat day wen dem go church for Ondo State, Owo, for Catholic Church, St. Francis. When they go give people RIP for there without justice, that's how they go, they beg. Now, see the way they beg this king when he do birthday. Say the only gift when he want, the only thing when he want from man, make it beg when I go see this small video my people, the thing touch me as i see am my people now I say okay make i come show now say see who don good don good no matter wetin the person they pass through the person don good you know go get how you go take talk him. bàbá mi olúgbọ́n fún ọjọ́ bí wọn tó ń ṣe lẹ́nu nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ kábíyèsí ẹ̀mí ogun adé apẹ́ lórí bàtà apẹ́ ẹ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé ní ọlá ìfọ̀kànbalẹ̀ ẹ̀mí mọ sàárè ọmọ ẹ̀gùn lẹ́mìí ẹ̀ pẹ̀pẹ́ lo one and something years wọ́n á fẹ́ fi opportunity yìí láti fi ẹ advice bàbá mi ẹ ẹnu mi ò láti kí n sọ pé mo fẹ́ advice yìí bọ̀ mo kàn fẹ́ fi opportunity kábèsí ẹdọ́gbẹ́ lórí ẹ má bínú sí mi o mo kàn fẹ́ fi opportunity yẹn ṣàlàyé ni pé èmi ò ní fẹ́ kí ẹ tẹ̀lé àwọn ọba tí wọ́n fi àwọn tí ò yẹ kán fi joyè nílẹ̀ yorùbá tí wọ́n fi wọ́n joyè wọ́n ń pa wá lọ́tún wọ́n ń pa wá lọ́sì àwọn tó ń fi ìyẹn joyè tí ọ̀dẹ̀ yẹ kórí bẹ́ẹ̀ ẹni tí ò yẹ kán fi joyè wọ́n fi wọ́n joyè so kábíyèsí ẹ̀mí yóò gbé sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé ẹ bá wa gbà wọ́n ní ẹ bá wa gbà wọ́n ní mẹ́ràn ìmọ̀ràn àbí kí ni yorùbá ń pè é ẹ bá wa gbà wọ́n ní ẹ bá wa gbà wọ́n bàbá wa yẹn ní mọ̀ràn pé ohun tó ń ṣe yẹn ó kù díẹ̀ káàtó torí pé tí àwọn ọmọ Yorùbá bá bínú <laughs> yóò lé díẹ̀ o ẹjọ gbogbo àwọn tẹ̀yẹ kẹ́ fi ju ẹ̀tẹ́ fi ju èyí bàbá wa bàbá Olúgbọ́n ẹ̀lẹ́ sọjọ́ ìbílẹ̀ ni ẹ bá wa fọ opportunity advice wọn pé kàn stop kó dá gbogbo gbogbo pé kíní èmi Sunday ọmọ adé mọ́ o àtàwọn tí ń tẹ̀lé mi lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nìsan wọ́n gbé báàkì ni o bẹ́ẹ̀ nìkan bá ń sọ wúruwúru kan bá ń sọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ yìí ni o yorùbá ní sàn àwa gbé àwa fẹ́ kú olùkú ẹrú torí pé ohun tí ọlọ́run dogun fún àwa ní orí ilẹ̀ wa ó tó wàá jẹ ó tó wàá sí orílẹ̀-èdè wa so kí bàbá wa àdìfẹ́ kẹ́yìn bàbá wa gbogbo ẹ̀yin kábíyèsí wa bàbá wa kábíyèsí gbogbo ẹ̀yin kábíyèsí ilẹ̀ yorùbá pátápátá mo fẹ́ kẹ́ fi àsìkò yìí kẹ́ pèmítì kẹ́ kóra yín jọ ẹ̀yin náà ẹni bí wọ́n ṣe ń pa á lọ́wọ́ tó ń pa á lọ́sì ẹni pé kò dáa afẹ́kẹ́ kóra yín jọ kẹ́ wá lẹ́yìn bí ìgbà kẹ́sì fọwọ́ tìlé ọlọ́jẹ̀ mi ò kún kábíyèsí ẹ̀kọ́ ojú ọ̀bí èlé ẹ̀sẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé yorùbá nìsàn no going back ni. yes my people. i tell you now before say now two in one I be this one my people, i decide to they put these pictures togeda even though say i want to do queen naomi i must put her with oni of ife togeda hmm my correct people. everything wen i dey tell una for here i no dey lie na wetin i dey tell una na i dey tell una of queen ami and di husband i dey always dey put dis picture togeda so dat una go see how pipo take love diasef at the end of the day enemies come put eye hmm. my Korean people, queen Ami, ogunwusi di mother of tadenikawo she's coming back very soon yes very very soon whether the devil like it or not she will be back nobody can stop it not even Adeyomo can stop it hmm. because they say wetin God don't join together say nobody he put asunder my correct pipo everything Workers for good And dey hear say they say iyalaje carry im pikin e get one girl the girl wen e born for oni oni eh, of ife wey na iyalaje na im carry the girl say the lady get four children before say na iyalaje na introduce the lady to kabiyesi You understand me? na chief na him be and last time i hear say him carry a pikin he carry her daughter go palace uhum. my pipo this life eh no balance o oh. before she go go they buy plate they buy spoon they buy everything put for there woman wen be say get kpekus wen be say husband and wife dey quarrel you dey wear you dey go and you dey close to di husband every day you dey go there at di end of di day you make everything everything my pipo everything no come get head again everything come scatter and you dey there only god na him go judge only god na him go judge anybody when he no wan make queen and her husband come back hmm you think say queen like the way wey e take comot for palace you think say e like to grow e pikin up for e pikin make e dey grow for outside the palace una think say like and like that. my people, pipo wetin una think about this video We gonna help me put am down because una comment opinion They very very important to me It e they make things sometimes they e make my mind dey sweet one i go leave good comment for me na wow for dis life o oh. my correct pipo hmm i go dey leave una now when i no fit to leave una whole opinion and pipo wen dey say i no dey spell well i no dey pronounce well abeg you go open your own channel go go correct yourself for there Not be my own channel as i dey here so this is my own channel go and open your own channel so that you can be controlling yourself not me so my people make you a beg. make you subscribe to this channel share this video i beg you and may you hit on the notification bell so that anytime when we dey upload new video hmm, you go get notification so my correct subscriber almighty god na go reward una he go bless you now. like this video share the video out follow me for my facebook page god bless you now. thank you for coming bye